hello my correct people, good afternoon good morning according to the gist when i carry come for now we hear say dem say olori naomi and caviarcy dem meet for party hell dem say dat party na for ile ife say na ile ife women somebody dey wey dey do party e con invite queen naomi and dem say di one wey con trick alejo oh my people. Do I con trigger us well well now na im be say dem say kabiyesi dey for dat party my correct pipo oh the thing come sweetalize me e sweetalize me my correct pipo hmm. welcome to my channel if you never subscribe May you kindly do so hit on your notification bell so that anytime we dey carry gist dey come i go dey see am and for those wey dey go dey come god go bless you Now dey talk about royal home nigeria celebrities kindly subscribe share this video leave your comment thank you my correct people, dem say as queen naomi and kabiyesi dey dat party immediately kabiyesi land dat party pipo come dey look o oh. dem come dey look queen naomi dey look am like say ha make dem see whether e go true true go visit e go go say hello greet kabiyesi my correct pipo to di surprise of our enemies dem say na so queen stand up dem say kabiyesi kabiyesi no even know say queen naomi dey there o oh. my pipo na so queen army stand up o oh, na so queen army go meet kabiyesi come lead am greet am dem say kabiyesi come put hand kabiyesi come pray for am well well hey o oh, dem say kabiyesi come ask am say where tadenika o oh? he say he dey house he come pray for queen naomi well well dem say people come dey look dem my people dem say the video dey o but i never see am and anytime when i see the video or the pictures i go bring am come make una sef see am as i hear dis gist dis afternoon hmm as i just dey stroll dey go make i relax make i see wetin dey happen for social media because yesterday i no too na yesterday now i no too do video because i dey tired so my correct people now i take see dis gist so now i say no make i come touch light and make na sef hear am say dem say queen naomi see queen caviar eh, see eh, for party for ile ife for di person when he invite queen me go that party god will bless you now so my correct correct people, pipo oya will make we enter subscribe oh, if you never subscribe follow me for my facebook page and again leave your comment after you don't finish to watch this video make we enter with the carriers come here my people, like say na one woman sef na even tell queen army say caviar is dey here queen army be not even know you understand you know say He said because the party where they say they do the party they say e dey very big well well say na only of ife sit for high table for there only only of ife na im go the party my people, some people come dey wey dey say ah maybe kaviesi know say um, uh, e know say queen ami go dey di party you understand na im make am no carry all those women follow body see make i tell you na for some time now you hardly see kabiyesi dey carry dis women dey go party kabiyesi no dey too do am again if you see say kabiyesi follow mariam go party you go know say maybe na mariam or e get di chance kabiyesi no be e dey busy well well no be dat kain person wey no dey busy kabiyesi is always very busy hmm. and wow some pipo dey say eh make uh, dem do proof before somebody go talk say you see queen naomi for carry for party you understand those kind proof dem dey do wey dey concern you concern proof you understand so my correct people, you know say some people no wan if you don mention queen naomi name and you con mention carviesi name all dis eh, all dis people wey be say dem be arewa people. dem no wan hear o dem no wan hear dem just come after the person you understand begin dey insult the person say na lie you dey talk like say wetin god no fit do e no dey exist my people. my people, dem say eh immediately queen ami lead down to greet kabiyesi dem say ileife women na so everywhere scatter dem begin shout dem begin dey hala so dem begin happy you understand because kabiyesi sef as dem say as e enter there the person wey he expect to see was queen naomi he didn't expect to see her in that place so some the person wey dey do that party i think na one particular woman like this this ilefe woman wey be say e very rich o e dey always invite queen naomi for any party wey e dey do she's from ilefe i think he marry somebody from ilefe the woman is very very rich na the woman na him do this uh, party you understand na him do this birthday party every year that woman is from Ilefe The way they do party very rich I think the husband or she is I don forget the name of the woman when he do the party they say everywhere begin hala as Kabiyesi and Queen Naomi as kunami, greet and finish Kabiyesi come put hand come put um, use that thing touch am come touch am pray for am you understand come follow am dey gist They ask am about adenika awo you understand my people? hmm. Now, wow They say a wonder shall never end as me sef as i even hear di gist sef di something sweet me for body you understand e sweet me well well hmm. Now, wa my people. so my correct people, many people come to jubilate for that party as they clap their hands they happy say na wetin dem want be dis one say make queen naomi make kabie say abeg and queen naomi make dem come back together say na wetin dem dey find na be dis one dem say the small no be small jubilation o as kabiyesi you know say eh, kabiyesi na one kind person you understand kabiyesi get him own o nobody wey no get him own o everybody we all we get our own for body you go think say one you go think say na your own na im better pass you no go know say your own no even good you understand so everybody na im get your for body so make we all dey take am like that. we dey take am step by step so my people, as i hear dis gist i no go talk too much now i talk say okay make i come touch light am make una still hear am say queen naomi im with oni of ife dem meet for party The next thing wen e happen now na go hear hmm i like am o my people